iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu kanya rero ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga ku ruhare rw'urubyiruko mu matora muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi murisanga kuri uyu wa gatanu icyumweru gishize itariki ya cumi n'enye y'ukwezi kwa karindwi abakandida batatu bashaka kuyobora u rwanda batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza perezida paul kagame umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi fpr yatangiriye mu ruhango mu ntara y'amajyepfo frank habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije we yatangiriye kwiyamamaza kuyobora u rwanda mu karere ka rusizi mu ntara yo mu burengerazuba naho umukandida wigenga philippe mpayimana kuri uyu wa gatanu yiyamamarije mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba kuri uwo munsi twaganiriye n'abategarugori batubwira uko biteguye amatora ndetse n'uko bafasha abo bahagarariye ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara kwitegura no kwitabira amatora mu kanya turakomeza tuganira ku matora tuvugana n'urubyiruko narwo rutubwire uko rwitwaye muri ibi bihe byo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu turabararitse rero namwe aho muri hose muze kuduha ibitekerezo byanyu kuri radiyo yanyu reka ariko tubaze tubanze tubaze umunyamakuru wacu asumta kabuye uri i kigali mu rwanda aho adukurikiranira imirimo yo kwiyamamaza asumta abakandida bakomeje kwiyamamaza uyu munsi bagiye hehe
urakoze eugenia abakandida uyu munsi bakomeje kwiyamamaza nk'uko byari bisanzwe paul kagame umukandida wa efuperi inkotanyi yari ari mu karere ka nyamagabe ndetse no mu karere ka huye hanyuma akaza gusoreza mu karere ka kamonyi hose ni mu ntara y'amajyepfo kuvuga ko uyu munsi kuri iki cyumweru yiyamamaza mu turere dutatu hanyuma philippe mpayimana we yari biteganyije ko yiyamamariza mu karere ka save na ngoma ni muri ntabwo ari mu karere ka save ni akarere ka save kabaho ahubwo yari kwerekeza save nyine ni muri butare ndetse n'ingoma naho ni muri butare umukandida frank habineza we tuvugana mu gitondo ko byari biteganijwe ko aziyamamariza mu karere ka kamonyi hanyuma basanga umukandida wa efuperi inkotanyi yaramutanze gusaba akarere ka kamonyi komisiyo y'igihugu y'amatora rero ivuga ko iyo abakandida babiri bahuriye mu karere kamwe uwemerewe kuguma muri ako karere wasabye mbere niyo mpamvu frank habineza kuri iki cyumweru ntabwo yigeze akora ibikorwa byo kwiyamamaza
ubwo rero icyamubujije ni uko yahuriranye n'umukandida wa fpr inkotanyi ibikorwa byo kwiyamamaza azabikomeza ntabwo yabihagaritse
we ntabwo yabihagaritse ejo ku wa mbere agatangira gahunda yo kwiyamamaza mu ntara y'iburasirazuba twavuganye gusa uko mu minsi ya mbere uko byari byifashe kuko yiyamamaje ku wa gatanu ndetse no ku wa gatandatu ambwira yuko rwose ibikorwa bye byagenze neza gusa ambwira ko bafite ikibazo cy'uko hari abantu cyane cyane yabivuga mu burengerazuba aho yabanje muri kamembe na rusizi hari abantu batazwi batazwi n'icyo bakora bakumira abaturage kugira ngo baze kumva ibiganiro ariko ambwira ko iyo babashije kubona inzego zishinzwe z'ubuyobozi ziri aho bakabivuga bihita bikemuka abo bantu bakabatatanya ariko kugeza ubu ntabwo azi aba aribo Mm. Ah, hanyuma se ko yajyaga avuga yakunze kuvuga ikibazo cya mikoro uvuze ko ari icyo kibazo cy'abo bantu ba- bivanga noneho yavugaga ikibazo cya mikoro icyo kibazo yigeze akigarukaho hari izindi ngorane yakubwiye yakigarutseho yego yakigarutseho mu kiganiro twagiranye ariko ntabwo yabifashe nk'ingorane Mm.
ahubwo yambwiye yuko yafashe eh, umwenda muri banki agafata umwenda kugira ngo abashe ku- kwiyamamaza kuko bisaba umutungo uhagije aba babagiye bisaba yuko bahamanika eh, amatemba bubaka nyine aho abaturage baza kwicara bagakoresha imbwirwaruhame kugira ngo bakangurire abaturage kuza yambwira rero ko yafashe umwenda muri banki ndetse agatanga n'inzu yeho ingwate Mhm. Eh, ubwo ni ukuvuga Oh.
y- y- yishimiye aho bigeze ubu ngubu muri rusange
yego arishima aravuga ko usibye icyo tubazo bahuye natwo tw'abantu rimwe na rimwe bagenda babuza abaturage kumwegera ariko ubundi avuga ko inzego z'umutekano zibashyigikira cyane nta mutekano muke bafite mu nzira polisi babungabungira umutekano ndetse rwose ko bafite icyizere cy'uko aya matora bashobora kuzayatsinda Eh, urakoze hasumu iyo nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya
mwakoze nawe Eh, twibutse abatwumva ko iya radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nongere mbahe ikaze mwese mu kiganiro ka- kandi mbatumira mwese abifuza kugira ibitekerezo mutugezaho cyane cyane urubyiruko nk'uko mubimenyereye umunsi w'icyumweru ikiganiro muri isanga tugiharira urubyiruko uyu munsi rero turavuga ku ruhare rw'abasore n'inkumi mu matora turaba turi kumwe na rumwe mu rubyiruko ruhagarariye abandi batubwire u- u- ku ruhare nyine rw'urwo rubyiruko mu matora namwe muze kutubwira uko urubyiruko aho ngaho iwanyu rwiteguye itora rya perezida mbibutse kandi inomero muduhamagaraho ni ukubanza nyine akamenyetso ko guteranya hanyuma magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ni nomero ya watsapu nta mafaranga mutanga muraduha rero inomero zanyu tubahamagare mushobora no kuziduha kuri facebook ijambo ni radiyo yacu ni ijambo rimwe kandi rero ni radiyo mu kinyarwanda nagira ngo turebe uko twaha umwanya ah, urubyiruko rwifuza rwifuza kuvuga kuri iki kibazo cy'amatora N- M- radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka noneho twakire fabrice fabrice n- aragira ngo atubwire uko amatora uko ibikorwa by'amatora birimo kugenda fabrice uranyumva
yego ndaguma
E, urahagana he fabrice wakwibwira abatwumva
Eh, nitwa fabrice byiringiro Mhm.
umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka musanze gaherereye mu ntara y'amajyaruguru Mhm. Ye, nk'umuhuzabikorwa uh, w- w- w'urubyiruko uh, aho ngaho mu ntara y'amajyaruguru byifashe gute urabona mwiteguye gute itora rya perezida
aho urubyiruko mu by'ukuri ruriteguye cyane kuko rwagize n'uruhare ah, rutaziguye mu kwisabira umukuru w'igihugu cyacu kongera kutuyobora Mhm.
ahubwo itariki yaratinze ngo rumuhundagazeho amajwi uko bigaragara Mhm. N- ntabwo ari kera ariko ni vuba da itariki ya kane Eh, ni vuba Eh, Ah, ni vuba Mufite nuko amashyushyu.
nyine burya iyo umuntu hari icyo ashaka eh, hari ubwo bi- bimera nk'aho bimutindiye ku- mhm.
kuko aba yumva bikeneye cyane Aha. niko se eh, ubwo ni iki cyo gituma wumva nyine mufite ayo mashyushyu mwumva mushaka gutora ni iki watubwira muri make eh, umukandida m- mwifuza gutora yabagejejeho
Ah, mu by'ukuri ah, perezida wacu kagame dukunda cyane yatugejeje ku bintu byinshi uretse n'urubyiruko ndetse n'igihugu muri rusange niwe wenyine washoboye guhagarika jenoside Ah, nta zindi ngufu zo hanze cyangwa z'abaterankunga bamufashije uretse we umutima wo gukunda igihugu ahuza urubyiruko kuko nawe murabizi yari umuntu mutoya Ya- eh, ya- yara- yari urubyiruko nkatwe Mhm.
afata iyo inisiyative yo yo kuyobora urugamba rutari rworoshye ahagarika jenoside byarangiriye aho yakomeje kugaragaza ubutwari urebye aho igihugu kigeze haba mu bukungu haba mu buzima haba mu burezi inkingi zose zishoboka abanyarwanda babayeho neza ku buryo uwumvise ko habaye jenoside biramugora kwiyumvisha aho igihugu kigeze muri iki gihe nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu jenoside yakorewe abatutsi bayo ibyo byose rero bituma urubyiruko rwumva ko ari ibintu bidasanzwe kandi rwumva ko koko umukuru w'igihugu nk'uwo ukunda abanyarwanda by'umwihariko inshuti y'urubyiruko kuko urubyiruko muri iki gihugu rufashwe neza cyane rufashwe neza cyane ruhabwa amahirwe navuga ngo ashobora kuba arusha ibindi byiciro by'abaturage by'abaturarwanda kuko iyo urebye hari ibigega byinshi bitera inkunga urubyiruko rwihangiye imirimo hari imirimo buri mwaka igihugu gihiga gishyiraho kugira ngo urubyiruko narwo rwikure mu bukene rwiteze imbere hari minisiteri ishinzwe urubyiruko by'umwihariko hari inama y'igihugu y'urubyiruko ibyo byose ni byashyiriweho kugira ngo urubyiruko rubungwabungwe kuko ari rwo amaboko y'igihugu ndetse ari narwo ruzavamo abayobozi beza b'ejo hazaza bw'igihugu cyacu niba ntibeshya rero fabrice niba ntibeshya ndumva bigaragara byumvikana neza umukandida wowe uzatora nkurikije ibyo utubwiye muri rusange uru rubyiruko rundi nk'umuhuzabikorwa murukangurira gute kwitabira amatora
nk'uko natangiye mbikubwira rwagize uruhare rutaziguye mu kwisabira perezida kagame kongera kuyobora u rwanda bituma dusaba ko n'ingingo y'ijana na rimwe y'icyo gihe ihinduka kuko yamubuzaga gukomeza kuyobora igihugu ko manda ebyiri zari kuba zirangiye rero urubyiruko ruriteguye mu buryo bwose bushoboka nirwo rumwamamaza cyane buri munsi rufatanyije n'abakuze n'abanyarwanda bari mu myaka ikuze urubyiruko rero mu by'ukuri ruriteguye ku buryo sinzi ko nabimusobanurira keretse uhibereye ukabyirebera ukabyihera amaso buriya tuzabibona neza umunsi ugeze ndagushimiye cyane fabrice yego yego murakoze
twakire na jean twagira yezu wowe urahagana hehe banza utwibwire murakoze banyita jean twagira neza ko mubibuze nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka nyaruguru intara y'amajyepfo
ye wowe aho ngaho mu majyepfo mu karere ka nyaruguru mwifashe mute mwiteguye gute nk'urubyiruko
urubyiruko mu karere ka nyaruguru ndetse no mu ntara y'amajyepfo muri rusange urubyiruko turiteguye twiteguye neza hashize n'igihe twitegura ku buryo twagize n'amahirwe y'uko igikorwa cyo kwiyamamaza gitangirira mu ntara y'amajyepfo buri rero ni uburyo urubyiruko rwitabira kampani y'umukandida cyane cyane wa efuperi ngira ngo urubyiruko ni nawe twari twifuje duhamya ko ari nawe rero umudo w'urubyiruko turebye amateka y'igihugu cyacu nk'uko mugenzi wacu yari amaze kubivuga biduha icyizere y'uko imiyoborere tumaze igihe turimo iha icyizere urubyiruko iruha agaciro tubona ko twizera neza ko mu myaka izaza urubyiruko tuzaba dufite icyizere cyo kuyoborwa neza ndetse tukagira n'uruhare mu miyoborere y'igihugu cyacu
ye urwo rubyiruko rw'iwanyu aho ngaho muri nyaruguru rubona rwitabira ibikorwa byo kwiyamamaza no kwamamaza umukandida babikora gute
twebwe twagize amahirwe umunsi w'ejo ku itariki
cumi n'eshanu yari ari iwacu imirenge yose twari twahuriye mu murenge umwe witwa nyagisozi kandi birumvikana biba bisaba urugendo wasangaga urubyiruko rwinshi rwinshi abagera kuri mirongo irindwi ku ijana mu bari bitabiriye wabonaga ari urubyiruko ariko twari twagize n'umwanya mwiza twagize itorero ku mudugudu aho twagize umwanya munini wo gukangurira urubyiruko kuzitabira amatora wenda biduha n'icyizere urebye urubyiruko rwikoshoje kuri lisite y'itora bigaragara ko umubare ari mwinshi ndetse banabikanguriwe abenshi bafite ibyangombwa byo gutora kugeza ubu tubona ko imyiteguro bihagije ku bijyanye no kuzitabira amatora
hari aho mubona se mugomba gushyira ingufu kugira ngo abasigaye yenda batari babyitabira nabo baze
gikeneye gushyirwaho ingufu akenshi nta marangamuntu ubona menshi akiri mu buyobozi menshi ntasohotse ubu ngubu ariko twari twagerageje kugenda tubakangurira kwitabira kujya kuyafata ndetse bari banatworohereje n'abayataye yuko bahabwa ibyangombwa bisimbura amarangamuntu ikindi wenda twenda kubakangurira kugira ngo bizagende neza ni ukuzazinduka kuko urubyiruko ubona akenshi rutumva mu bikorwa biba bigenderanye na gahunda za leta rero ubukangurambaga buhari ni ubwo kubashishikariza kuzitabira amatora kandi bigakorwa hakiri kare
ubwo rero ni ukuvuga ko mwese tayari muriteguye nta kibazo kirimo umukandida namwe muramuzi uwo muzatora
uretse no kuvuga ngo umukandida arazwi muri rusange mu busabe bwagiye bukorwa byagaragaye neza yuko abanyarwanda uretse n'urubyiruko twifuzaga yuko perezida wacu paul kagame yakomeza kutuyobora ariko kandi by'umwihariko nk'amateka dufite tumwizera neza nk'umuntu urubyiruko rwagira icyitegererezo munabizi neza yuko gahunda duteganya imbere ariyo kuzashyira imbaraga mu gutoza urubyiruko rwacu kugira gahunda mu miyoborere y'igihugu ntabwo dushidikanya neza yuko urubyiruko rwacu rwazatora umukandida wifuzwa n'abanyarwanda muri rusange ariko kandi unarebye na mirongo cyenda ku ijana y'abaturage batuye akarere iyo babashije kwitabira kampani ubona babishyigikiye kandi uzi ko nakuvuye ko mirongo irindwi ku ijana wabonaga ari urubyiruko bigaragara yuko umukandida wa fpr ariwe perezida paul kagame yashyigikiwe n'urubyiruko ndetse jean urubyiruko ruza ku gipimo kingana tuvuge abakobwa n'abahungu baza ku mubare ungana cyangwa hari ababyitabira kurusha abandi
wenda no mu busanzwe ntabwo bangana urubyiruko abakobwa ubona ko ari bo benshi umunsi wa none urebye uburyo bangana n'ubundi niko baza bizera neza yuko abageze mu kigero cyo gutora nka mirongo inani ku ijana uretse wenda abanyeshuri bakiri ku ishuri bo tuvuga ko bataboneka twizera neza ko urubyiruko ababasha kuzatora tuba twabakanguriye kandi baraboneka nk'aho n'uyu munsi twari twaragiye mu karere ka huye babonaga ko abenshi abenshi ni urubyiruko kandi barabyumva barumva gahunda za leta nta shiti y'uko urubyiruko rwitabira kandi rwumva gahunda zigezweho jean twagerayezu mbere yuko nkurekura nagira ngo utubwire muri makeya rwose nk'ikintu ubona cy'umwihariko aho ngaho muri nyaruguru ikintu mwihariye mwebwe nk'urubyiruko umukandida mwifuza gutora yabagejejeho
twebwe ni byinshi urebye akarere muri iyi myaka makumyabiri n'itatu kamaze kwiyubaka usangaga ari akarere katagira umuriro uyu munsi rwose ku bijyanye n'imyidagaduro urubyiruko ntabwo bigoranye urabizi ko urubyiruko abenshi baba bakeneye kumenya amakuru agezweho kubona televiziyo rusigaye byoroshye ikindi ni n'icyizere gihari ko urubyiruko abenshi babasha kwiga mu mashuri ya nayini ubu kwiga ntibibagora kuko biga bataha mu rugo iwabo hariyo umuriro twishimira amazi rwose akarere kose imirenge yose imaze kubona amazi nta mwana ukivunika ajya kuvoma ariko by'umwihariko nyakubahwa perezida wa repubulika yatwemereye umuhanda ukura urubyiruko mu bwigunge kuko ubu wasangaga benshi barangije kwiga baba batishimiye no kuguma mu karere bitewe n'ubwigunge buhari ariko icyizere dufite ndetse kinatuma tugira imbaraga zo kuzamutora ni umuhanda yatwemereye ndetse n'ibitaro by'icyitegererezo azabaha muri iyi manda itaha tubona ko hari amahirwe dufite mu minsi iza yo kuzaba turi mu karere gateye imbere
ndagushimiye cyane rero jean twagira yezu kuri iki kiganiro tugiranye ubwo mukomeze imyiteguro neza
murakoze namwe ndabashimira
inshuti turi kumwe ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga tuganira n'urubyiruko ku byerekeye uruhare rwarwo mu matora mu kanya twari mu majyaruguru tuvuye mu majyepfo reka noneho tunyarukire no mu burasirazuba turi kumwe noneho n'umwari tumukunde shantari uranyumva
ndakumva ye ibwira abatwumva mbere y'uko dukomeza
murakoze cyane nitwa tumukunde chantal josephine ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka nyagatare nkaba ndi na duwaye mu ntara y'uburasirazuba
ye nawe rero uri mu rwego rw'ubuyobozi bahagarariye urundi rubyiruko mwebwe aho ngaho nyagatare mwifashe gute muri ibi bihe byo kwitegura murumva muhagaze neza ibikorwa biragenda neza hari imbogamizi zirimo mumeze mute
murakoze cyane nyagatare ndabona hari icyizere kinini cyane mu rubyiruko ko ubona urubyiruko rumaze gusobanukirwa neza icyo amatora avuze ndetse n'uwo bagomba gutora impamvu bagomba kumutora na rero banashishikariye mu bikorwa byose bijyanye n'amatora ari za kampeyini baritabira kandi ubona ko basobanukiwe ese uwo bagomba kwamamaza cyangwa bagomba gutora agomba kuba ari muntu ki
ibyo biri mu masomo mubaha cyangwa se mu byo mubahugurira mu buryo bwo kubasha guhitamo umukandida
biri mu masomo bagiye bahabwa cyane kugira ngo basobanukirwe umuntu bagomba gutora binyujijwe mu burere mboneragihugu kugira ngo bamenye ese umuntu agomba gutora ni umuntu ugomba gufasha igihugu kugera ku iterambere kandi atagendeye ku nyungu bwite ahubwo ku nyungu rusange ibyo rero ubona bisobanukiwe ku buryo tubona ko n'amatora azagenda neza ntagire imfabusa ahubwo bagatora umukandida bishimiye
ye hari ibintu mwagezeho aho ngaho mu ntara y'uburasirazuba bitandukanye mwebwe icyo mwumva mwishimira mwagezeho n'icyo mwumva mwifuza umukandida utaha uzaba perezida yabagezaho ni iki
murakoze cyane twebwe mu ntara y'uburasirazuba ni byinshi tumaze kugeraho ariko nk'uko bagenzi banjye bagiye bavuga usanga ari muri rusange abaturage cyangwa n'urubyiruko muri rusange ubona rufite umutekano uhagije bariga amashuri arahari yaregereye ubundi wabonaga bakora ingendo zitandukanye kugira ngo intara y'Iburasirazuba by'umwihariko nyagatare navuga ko ari akarere kari karimo kiyubaka hari amashyamba abana barakora ingendo zitandukanye ariko amashuri yarabegereye umuriro urahari amazi arahari imikino itandukanye baridagadura kandi bafite n'uburenganzira bungana kumva rero ntawajya inyuma y'umuyobozi uyobora gutyo birabanejeje kandi bumva abenshi banagaragaza yuko na perezida uriho ubu ngubu ari nawe bashyigikiye kubera yuko ibyo yabagejejeho urebye rero n'uwo bifuza n'ubundi ni uwabafasha mu buryo bumeze gutyo
ndumva muri rusange urubyiruko mwese mwishimiye ibyo mwagezeho muri kino gihe
ariko ntabwo nk'uko umuntu kwifuza bihoraho n'iterambere kandi umuntu ahora ashaka gutera imbere icyo agezeho ashaka ikindi ntabwo twavuga ko ibyo twagezeho bihagije ni byiza ariko dukeneye n'ibindi kandi twifuza n'ubundi wakomeza kuduteza imbere
hari ikibazo gikunze gukomeza kuvugwa cy'urubyiruko kijyanye n'ubushomeri kuvuga ngo umuntu ararangije akazi ntabonye umurimo ategereje ko leta imuha akazi hari kuvuga ngo nihangire umurimo ariko nta bushobozi mfite mwebwe aho ngaho nyagatare mwifashe gute
aha navuga yuko bimeze neza kuko urubyiruko rutangiye kumenya kwihangira umurimo ntatege ati narize cyangwa ntegereze nshaka aho mbona akazi ngende ndetoza ahubwo agatekereza ni akazi gashya nakora ngendeye ku mahirwe ari mu karere kubera hari amahirwe atandukanye dufite za bdf dufite banki zitandukanye ibyo byose kandi urubyiruko rutangiye kumenya ayo mahirwe ugasanga rero n'ubushomeri ntabwo bwarangiye ijana ku ijana ariko byibuze ikigereranyo bibaho urabona ko bishimishije buri wese yumva ashaka kugira icyo akora n'imyuga baritabira imyuga akava mu myuga avuga ati narangiza uno mwuga nkora iki ngiki kandi urabona ko n'iwacu bitangiye kugenda neza tumukunde chantal bugumye hafi ubwo ushobora kuza kudufasha yenda gusubiza nk'ikibazo umwe mu bakurikiye yakwifuza kubaza mu bijyanye n'urubyiruko kuko ukorana narwo nagira ngo twakire kuri kuri facebook utwandikiye riyoneri wifuza kugira icyo avuga riyoneri uranyumva
ego ego urahagana he
ngende musanze
umusanze mwifashe mute mwebwe
sawa ntare nuko nuko ye mugeze he mwitegura itora rya perezida
sha tugeze ni byiza cyane turi kwirukanka tumwitegura twatangiye no kwamamaza umukandida wacu umunsi w'ejo
mwabonye byaragenze neza
ni sawa ntare nuko nuko none icyo wabwira abatwumva ku byerekeranye n'aya matora cyane cyane urubyiruko mu kuyitabira kuyitegura ni iki
ikintu nababwira ni uko bayitabira kuko amatora tuyirebye ni nk'ara y'urubyiruko kuko nitwe rwanda rw'ejo nitwe tugomba kuyitiramo umukandida utubereye uzatugeza ku byiza byinshi dushaka
ye nk'umukandida yego komeza
nagusubiza amanza mbaza ye nagiye kukubaza nti noneho ibyo wifuza ko umukandida muzatora ubu ngubu ibyo yabagezaho ni ibiki mwumva munyotewe kubona
turebye akabazo mu bintu bijyanye n'amazi n'amashanyarazi n'ibyo bintu umuntu yakihutira gukora mbere na mbere kuko amazi aracari make aracari ikibazo n'umuriro nyine biragaragara ntaho uragera cyane kuko umuntu yabishyigikira cyane yakora bwa mbere na mbere akadufasha
uvuze ko ejo haba ibikorwa byo kwiyamamaza byabaye kandi ko byagenze neza hari icyo babijeje se ku bijyanye n'ayo mazi n'amashanyarazi mukeneye barabitwijeje batwishyuye kandi ikigero kirekire urabona ko amazi ahari ariko ikibazo gihari ntabwo agera kuri buri muturage wese byibuze uko abyifuza
muvoma ahantu kure cyane muvoma kure
arahari ariko igenda rya hato na hato ashobora kumara nk'ibyumweru bitatu ntayahari ariko nyine ubwo turabyihanganira ni ikibazo cy'umuriro
ubwo ni ukuvuga ko mutuye mu hantu h'umujyi ni umudugudu mutuye gute ni umudugudu
mugomba rero kujya gushaka amazi ahandi iyo adahari
rwose ukajya nko mu gishanga ukuntu kitwe dusanzwe dufite amasoko igenda rya hato na hato ry'umuzi rigomba gukemuka kuko atuma amazi tutugeraho ku gihe
none muri rusange urubyiruko mumaze kwigeza ku cyaho ngaho i musanze
ni byinshi urebye twese dufite amashuri turiga forufuri ni ubuntu nyine nta bintu byinshi urabona ko ni ibintu byiza bamaze kutugezaho nyine ibyo uvuga ku buntu ni mu yahe mashuri urimo uvuga
tureviyazi bazike edikesheni ni ubuntu turiga rwose nta kibazo
none inzozi ufite z'aho ngaho uretse icyo kibazo cy'amazi ikindi kintu wumva kikuri ku mutima kikuraje ishinga nk'uko abarundi babivuga ni iki
ni ukubona buri muturage wese abayeho uko abyifuza
gute
nimba akeneye amazi ukayabona hafi wenda byifuza buri mudugudu ukagira amavomero nk'atatu wenda byaba ari byiza
twizere ko bizabasha kugerwaho ndagushimiye cyane rero twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho twiganirira n'urubyiruko ku byerekeranye n'uruhare rwabo mu matora amatora ya perezida ateganijwe mu rwanda ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani k'uyu mwaka abo hanze ariko bo bazatora ku itariki ya gatatu turi kumwe na jean bosco nyemezi uranyumva
ndakumva ye wakwibwira abatwumva wowe aho uri
iyo nitwa nyamazi john bosco nkaba ndi mu ntara y'uburengerazuba Mhm. ye mu burengerazuba mwifashe mute se
Hmm?
mu burengerazuba mwifashe gute
aha mu burengerazuba twifashe neza tumeze neza Eh, ngira ngo mu kiganiro cyanyu mwadutumiyemo murimo muravuga uruhare rw'urubyiruko mu matora Mm. ese uri mu karere kahe jean bosco Urubyiruko rw- mu karere ka ngororero Mm. nuko Mm.
nuko tubwire uko byifashe rero aho ngaho mu mu ngororero
Ah, urubyiruko ruriteguye ndetse kimwe n'abandi baturage ba- biteguye kumva imigabo n'imigambi manifesito ah, y'abakandida baha- ba- ku mwanya wa perezida wa repubulika Ah, urabona yuko biteguye bameze neza ndetse bazi n'icyo bifuza muri aya matora mu by'ukuri ubona yuko ari urubyiruko rwarajijutse rurasobanukiwe kandi bazi n'icyo bifuza n'umukandida bifuza ah, icyo azabagezaho Mhm.
mu by'ukuri ubona yuko ah, bari muri mood bariteguye ndetse ah, uko abakandida bazagenda babageraho ariko mu by'ukuri ibyishimo aho ubona biteguye amatora basobanukiwe inshingano zabo mu matora ah, basobanukiwe gutora neza icyo bivuze ku buzima bwabo ah, na politike ndetse n'imigabo n'imigambi abakandida ah, barimo kugenda batugezaho Mm.
cyane cyane bashingira ku bimaze gukorwa Mm. E, mwese uko murimo kubivuga ndumva umukandida wanyu deja mwaramubonye Ah, i- i- ubwo hari uburyo mushobora kumva n'ibitekerezo by'abandi bakandida mukumva icyo bazabamarira cyangwa byararangiye mwamaze ku- kumenya uwo muzatora
Ah, ubundi cya mbere icyo ah, mu byo urubyiruko baba basobanukiwe na umukandida uwo ari we wese ashobora kuza akavuga imigabo n'imigambi ye Mhm.
ariko ibyo ngibyo ntibikuraho mu by'ukuri ah, nko ku rwego rw'urubyiruko cyangwa n'undi muturage uwo ari we wese guhitamo ah, umukandida umubereye ashingiye ah, kuri politike na manifesito y'ibyo agaragaza kuzakorera abanyarwanda rero mu by'ukuri aho ugenda ah, hatandukanye urubyiruko icyo rugaragaza ruravuga ruti tumaze kugera kuri byinshi tumaze ah, uhereye nko mu burezi politike z'uburezi zari zihari ubu ku ubu ngubu mirongo icyenda na gatanu ku ijana abanye- ba- abanyeshuri barajya ku ishuri nta kibazo byatangiye ari nine years basic education ubu ngubu ni twelve years basic education Ah, politike nanone zo mu burezi ah, gushishikariza urubyiruko kujya ah, mu mashuri y'ubumenyingiro kugira ngo barusheho ku- ah, ku- kubona imirimo mu by'ukuri ibyo byose nibyo bashingiraho umukandida bifuza mu by'ukuri baramuzi ba- baramushaka Ah, ni uruhare rero mu by'ukuri rwa- rw'abiyamamaza gukomeza kugaragaza ibyo bikorwa ariko mu by'ukuri urubyiruko ruriteguye kandi ruzi icyo rushaka n'umukandida uwo rushaka ruramuzi Mhm. I- iwanyu kwiyamamaza byarabaye
oya ntabwo biraba turaki- turaki- turacyategereje abaka- abakandida abakandida.
mu Mm.
cyumweru gitaha nibwo bazagera inaha Mm. uko ubitubwira rero umukandida eh, ashobora kuza uwo ari we wese nta- ak- abantu bakagenda bakamutega amatwi bakumva gahunda bafitiye ntabwo ari ukuvuga ngo jyewe nda- ndajya kumva uyu nguyu undi we nta nubwo nkeneye kumenya ibyo ambwira kuko nzi uwo nzatora
oya rwose umukandida wese afite uburenganzira bwo kugera ahantu hose ah, akagaragaza imigabo n'imigambi ye ariko nta kuvuga ngo ngo ndanga kumva umukandida ariko mu by'ukuri nanone iyo umuntu agiye ah, agiye gutega amatwi umukandida agenda afite icyo yifuza Mm.
ndetse biga- mu by'ukuri n'aho abakandida bagiye banyura Mm.
Ah, eh, abantu barakurikirana ku makuru barareba ibyo abakandida bagaragaza Mhm.
umutu- umuturage cyangwa se urubyiruko turimo kuvugaho uyu munsi Mm.
azi umukandida yifuza niba avuga ati ndatora umukandida uzongerera amahirwe urubyiruko ah, urubyiruko mu kubona imirimo ah, uzafasha uzakomeza gufasha politiki nziza z'uburezi uzaha ah, u- uzaha forumu a- a- a- urubyiruko rukitabira rukajya mu bikorwa bitandukanye bya politike mu by'ukuri ushingiye ku bimaze gukorwa mu myaka makumyabiri n'itatu urubyiruko rurimo ruragaragaza icyo rwifuza n'umukandida wifuza mu by'ukuri iyo urebye abakandida bose bafite uburenganzira ariko nanone ni uruhare rwacu nk'urubyiruko guhitamo ibitubereye kandi bijyanye n'ibimaze gukorwa ndetse n'ibyo n'ibigaragara ko bizakomeza gukorwa bishingiye ku bikorwa byiza umukandida urimo kutugaragariza azakora mu by'ukuri rero nk'uko bagenzi banjye babivuze ibimaze gukorwa perezida wa repubulika akaba ari no mu bakandida barimo kwiyamamaza ubu ngubu ni byinshi kandi ni mu rwego rw'urubyiruko twavuze urugero nk'amahirwe yo kubona imirimo hari mugenzi wanjye wigeze kubaza ku kibazo kijyanye n'ubushomeri ariko iyo urebye amahirwe yashyizweho yigeze kuvuga ikigo cya bdf yenda ntiyajya mu buryo bwagutse harimo amahirwe aho urubyiruko rwemererwa ingwate ya mirongo irindwi na gatanu n'abagore kugira ngo ubashe kujya gukora bizinesi ndetse no mu zindi gahunda zihari nk'iyo bita national employment program aho hari gahunda yo gukuriyetinga imirimo ibihumbi magana abiri ku mwaka mu by'ukuri imbaraga nyinshi zirimo zirashyirwa mu rubyiruko kuko urubyiruko impamvu hashyirwa imbaraga nyinshi ni uko ari rwo ruzubaka kino gihugu ibimaze kugerwaho ari urubyiruko ruzakomeza kubibumbatira niyo mpamvu mu by'ukuri n'urubyiruko ruvuga ruti umukandida twifuza ni umukandida utugaragariza amahirwe none bosco uvuze ibyagezweho ibyagezweho umuntu yabishima ibyo ntitubitindeho cyane nk'icyo mwumva mwifuza nk'u rwanda rw'ejo nimwe mugomba kurebera abandi kugira ngo ejo heza ejo hazaza hazabe heza mwebwe nk'aho ngaho mu ngororero mu karere ka ngororero iyo murebye musanga muri rusange ikintu mukeneye cyane mwifuza ko umukandida uzatorwa uzaba perezida ubutaha yabagezaho ni iki
umukandida uzaba perezida icyo twifuza yatugezaho icya mbere reka mvuge nk'urubyiruko turaza no kuvuga nanone nk'umuturage nk'urubyiruko turifuza umuntu uzaduha amahirwe amahirwe ari mu buryo bwinshi amahirwe yo gukomeza kwiga tukabona ubumenyi ubumenyi ngiro tukabasha kwikorera ikindi tukabona amahirwe umukandida twifuza n'uzaduha amahirwe yo kugira uruhare mu birimo gukorwa kuko niba tuvuga tuti urubyiruko n'imbaraga z'igihugu cyacu urubyiruko tutarufite nta ejo heza h'igihugu ni ukuvuga ngo umukandida twifuza n'uzaduha amahirwe yo gukomeza kugira uruhare muri ibi bikorwa by'iterambere uyu munsi tuvuga wumvishe abahuzabikorwa b'urubyiruko mu turere dutandukanye bariya abahuzabikorwa bahera ku rwego ku rwego rw'umudugudu kugenda kugeza ku rwego rw'igihugu mu by'ukuri ayo ni amahirwe ahawe urubyiruko kugira ngo nabo bagire uruhare mu gufata ibyemezo n'ijambo ryanyu ryumvikana rero mu by'ukuri umukandida twifuza ni umukandida uzakomeza ibyo ngibyo agatanga ayo mahirwe akongera mu by'ukuri urabona yuko hari ibikorwa remezo imihanda irahari ariko hari na byinshi nanone bigikenewe gukorwa umukandida twifuza ni uwo nguwo mu by'ukuri uzaduha amahirwe kandi uzakomeza umuvuduko w'iri terambere tubona haba mu bukungu haba mu buzima haba mu burezi kandi ngira ngo niba ujya ubona uri umunyamakuru ibyandikwa bitandukanye ubona aho u rwanda rugeze cyangwa se ujya unagenda muri iki gihugu ukabona uko u rwanda rumaze guhinduka muri iyi myaka makumyabiri n'itatu ishize rero umukandida twifuza ni umukandida ufite imigabo n'imigambi myiza ariko nanone uzashingira ku bimaze kubakwa kugira ngo dukomeze gutera intambwe tujya imbere
urakoze cyane rwose jean bosco kuri iki gitekerezo cyawe n'ikiganiro tugiranye ndumva bishobora kuba bifashije benshi mu byerekeranye no kwitegura amatora kumenya uwo bagomba gutora uwo ari we wabafasha mu iterambere ryabo bwite ndetse n'iry'igihugu cyose ndagushimiye cyane
murakoze namwe
twongere dusubire mu burasirazuba turi kumwe na amanda amanda rugira uranyumva
ndabumva cyane ntabwo ari mu burasirazuba ni mu burengerazuba uri mu burengerazuba bari bambwiye ko ari mu burengerazuba none wumvise wakurikiye ibyo abandi bavuze bagenzi bawe gabanya radiyo yawe ariko rero iyo radiyo yawe ko irimo kuvuga
narinda ahantu kuri sayiti ya kampeyini aho twari turi kwamamaza umukandida ubu tuvugana niho narindi ariko ndimo ndegera hirya nta mpande ya radiyo turimo kukumva neza noneho ye urasa nkaho wakurikiye turakumva urasa nkaho wakurikiye ibyo twavuze urundi rubyiruko rwavuze mu byerekeranye no kwitegura amatora no gushishikariza abandi gutora mwebwe aho ngaho ni mu karere ka mbese
murakoze cyane nitwa rugiramanda jean paul ni umuhuzabikorwa w'urubyiruko mu karere ka nyamasheke nyamasheke aho ngaho mwebwe mwifashe gute mu byerekeranye no kwitegura amatora
murakoze aha ngaha nyamasheke nk'uko mwabivuze ni uruhare rw'urubyiruko mu matora ubu ngubu urubyiruko turiteguye aho abo twabashije kuganira nabo basanga urubyiruko rwiteguye neza neza neza cyane icyo nkurikiranye nkurikije icyo mugenzi wanjye yigeze avuga wa nyaruguru ni ikibazo cya bamwe mu abagaragara ko batarabona amarangamuntu abemerera kuzatora icyo cyaba aricyo yaba ariyo mbogamizi twaba dufite ariko mu busanzwe abandi abandi bariteguye
namwe se mwamaze kumenya uwo muzatora namwe muzi uwo muzatora
murakoze cyane ubu ngubu urubyiruko rwacu rwa nyamasheke ubu ngubu mu bigaragara bazi uwo bazatora baramufite umukandida ubabereye umukandida wabashyigikiye umukandida wabavanye mu bukene ubu baramuzi baramuzi bazi uwo bazatora
mwe murasaba iki mwifuza ko uzatorwa yabageza ku cye
murakoze ntabwo najya ku ruhande rwa mugenzi wanjye jean bosco ibyo yavuze turashaka umukandida uzakomeza gushyigikira urubyiruko rukagira uruhare mu bibakorerwa rukagira uruhare mu iterambere rugakomeza rukagira ijwi mu buyobozi nk'uko n'ubundi umukandida perezida wari uriho n'ubundi yari asanzwe yaraduhaye uruhare uruvugiro ndetse no gufata ibyemezo ubwo ni umukandida twifuza umukandida ushobora kuduha amahirwe amahirwe yo kwiga tukagira ubumenyi amahirwe yo gutukumbura tukagera kure amahirwe yo kwikorera amahirwe yo kugira aho twakura igishoro gike nk'uko yaduhaye ubushobozi bwo kujya muri urabona dufite dufite ubushobozi bwo kujya muri muri bdf bakadutangira mirongo irindwi ku ijana ubwo ni urubyiruko hanyuma ugasabwa makumyabiri na gatanu gusa amafaranga yose ushaka ukayabona hanyuma ugatangira ukiteza imbere ibyo ni byo twagezeho ibyo ni byo twifuza gushimangira ndetse tugakomeza tugakataza umutekano mbere y'uko nakira abandi muri makeya watubwira niba urubyiruko aho ngaho rurimo kwitabira ibyo bikorwa ku gipimo kimwe hari umwe muri bagenzi bawe bavuga ko abakobwa ari benshi aho ngaho mwebwe byifashe gute
natwe mu kigaragara ko urubyiruko ruri kwitabira ariko cyane cyane abakobwa natwe abakobwa baritabira nibaza nimba ariko aribo bafite ya siroga ivuga ngo twasubizwa agaciro ariko mu bigaragara cyo urubyiruko ruri kwitabira ariko urebye umubare mwinshi uraza gusanga ari abakobwa
nuko nuko mukomeze rero mwitegure neza kwitorera uzabayobora akabageza ku byo mwifuza ndagushimiye cyane
ariko mutaragenda hari ikintu ntabura kubabwira umukandida wacu yatugejejeho wari tunashyigikiye paul kagame mu by'ukuri ikintu tutabura kuvuga ni uyu muhanda waduhaye mu karere ka nyamasheke twaba umuntu yabaga ari nk'umucuruzi ari urubyiruko acuruza ajya kurangura i kigali akagenda iminsi itatu cyangwa ine avuye ajya kurangura akiri mu nzira ariko ubu ngubu urahaguruka i nyamasheke saa mbiri ukagera i kigali saa tanu ukarangura saa munani ukongera ukagaruka ugataha i nyamasheke icyo ni ikintu gikomeye gikomeye gikomeye twebwe abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rw'akarere ka nyamasheke tudashobora kubura kuvuga igihe cyose muduhaye ijambo
ndagushimiye cyane rwose
namwe murakoze cyane
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na mukotanyi mukotanyi jirius uratwumva neza
ndabumva neza mukotanyi ni izina ryawe cyangwa n'iryo wihaye niryo zina ryanjye mukotanyi jirius niryo zina ryawe papa wawe na mama wawe baguhaye nuko nuko tubwire nawe uko byifashe urahagana hehe
yewe ndi hano mu kigali ni mu karere ka nyarugenge umurenge ni uwa kimisagara uko ngewe mbona byifashe mbona byifashe neza nta kibazo kirimo uko hari demokarasi buri wese nuko yiyumva ariyamamaza uko bikwiye nuko abaturage bo bakihitiramo uko babyumva ariko nanone ikintu nashakaga kuba navuga kuri uwo mugenzi wanjye uvuyeho numvise avuga ariko nanone kitakabaye kuba ari cyo ngombwa bagenderaho ni ukuvuga ngo uwo bazatora ngo baramuzi ahubwo bagakwiye kuvuga ngo twebwe nk'abanyarwanda umuntu wakumva ufite ibyo yatugezaho nk'ubu nk'urugero rwa mbere nko mu gihugu ahangaha mu rwanda sinzi wenda abantu benshi barabizi hari ikibazo cy'ubushomeri ikibazo cyo kubura akazi ndetse n'abagafite nabo ugasanga no kuba wanakabona ni ikimenyane ntabwo hagikorera umuntu ufite ubushobozi ahubwo hakora umuntu ufite uwumusunika cyangwa se uwumufasha kuba yabona ako kazi ahubwo bo bakareba icyo ni ikibazo kitwugarije twe nk'urubyiruko ku buryo numva ko umuntu wese waza icyo kibazo ntabwo ari ku ruhande rw'umwe cyangwa se babiri cyangwa iki ni ikibazo kiri muri rusange yaba umutwe yaba ukuze ikibazo kirahari ahubwo twagakwiye kureba tutavuze ngo nguwo tuzatora ngo turamuze icyo gihe abandi bahatanye bahanganye wenda cyangwa se bari kwiyamamaza bashobora kumva ko kwitera icyizere bakavuga bati twebwe ni ukuvuga ibyo turi gukora ni ubusa kuko none se kwazi icyo gihe ntabwo bavuga ko noneho habayeho ntabwo havugwa ko habayeho demokarasi kubera ko nyine uzatorwa arazi iyo ntabwo ari imvugo iyo mvugo ntabwo ari nziza noneho namukosoraho kuba ariko banabigarutseho ariko ko buri wese batega amatwi n'abandi bakandida bakumva ibyo babazaniye n'icyo bifuza kubagezaho icyo babateganyirije kandi banavuze n'ibyerekeranye n'inguzanyo urubyiruko ruhabwa kugira ngo rubashe nko kwihangira imirimo
murakoze iyo nguzanyo noneho rero kuvuga ku by'inguzanyo inguzanyo za bdf n'ibindi bigo nk'ibyo birahari ariko ntabwo kuko bikora nk'uko bikwiye kubera ko icyo gihe niba bakubwira ngo barakwishingira kuri makumyabiri ku ijana n'iki ntabwo uzagenda kuko ngo icyo kintu nk'uko babivuze aba ariko babigukorera uwo muntu uzabona iyo nguzanyo n'ubundi n'ufite mwene wabo uba aho ngaho muri iyo bdf cyangwa se uziranye n'umukozi wabo muri bdf niba uzabona iyo nguzanyo ariko nguzanyo ntabwo ari iya buri muntu wese kuko hano mu rwanda dufite ubwenge turi urubyiruko dushaka gukora ariko ubushobozi bwarabuze bdf iyo ngiyo irahari n'ibindi bigo nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo ari ibya buri wese ntabwo buri wese ntabwo bimugera ntabwo ibyo ari ibintu twagakwiye kugenderaho cyane ahubwo noneho twebwe dushake iki dushaka ukuntu twe nk'urubyiruko twishyiramo imbaraga zacu twita hamwe twisungane dushaka ikintu cyaduteza imbere ariko kuvuga ngo ngo ibigo ngo ibiki oya kuko no mu gihugu ahangaha harimo ikibazo cy'inzara n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibintu byarazamutse ku masoko ikiro cy'umukene bacyaguraga magana arindwi kikaba kigeze kuri magana inani mirongo niba kawunga igeze kuri magana arindwi niba ifu y'ubugari igeze kuri magana ane urumva ni ikibazo cyugarije igihugu none se mukotanyi wowe icyo wumva wakwifuza tuvuge nk'umuntu watorwa icyo wumva ushyize imbere wumva wifuza ko yabagezaho tuvuge urebye n'aho utuye ni nk'iki
ikintu numva yatugezaho umuntu watorwa numva byarushaho kuba byiza ni ukwegera urubyiruko kubera ko n'izo mbaraga z'ejo hazaza noneho muri uko kubegera bakabashyira hamwe muri uko kubashyira hamwe bajya mu makoperative bakora iki ariko bagashaka iki kugabanya ubushomeri buri mu gihugu guhera ku rubyiruko cyane kuko ibisambo biziyongera uko bwije n'uko bukeye kubera iki kubera ko babuze ibyo bakora numva umuntu waza yakemura icyo kintu rwose akavuga ati ngewe nzagira urubyiruko nzarukorera gutya na gutya mu by'ubuntu uwo muntu akwiye gutorwa kuko arabikwiye ko urubyiruko turabangamiwe n'ikibazo cy'ubushomeri n'imibereho mbese itoroshye ntabwo yoroshye kabisa
ubwo rero ni ukugenda mukegera abakandida mukabagezaho ikibazo mufite kugira ngo bazarebe ukuntu bazakibakemurira mwumve n'icyo babiteganyaho
murakoze cyane imana yego nawe nawe urakoze cyane twakire n'itanga uranyumva
turabumva turabumva ye murahagana he mwebwe
murakoze ni mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali n'abandi ubu ngubu tuvugana mu murenge wa kagarama
ye mwebwe mwifashe gute rero mu byerekeranye n'amatora
murakoze cyane nk'uko na mugenzi wanjye bamwe bamaze kubivuga nahoze numva za nyamasheke mu mujyi wa kigali by'umwihariko no mu karere ka kicukiro ndetse na boduhani imbibi na za gasabo na nyarugenge tubasha kugendana kugenderera n'abandi nk'urubyiruko by'umwihariko amatora tuyiteguye neza aho urubyiruko twabanje kwitabira ibikorwa byabanjirije n'ubundi ibihe turimo bya kampani zitandukanye twabanje kureba ibyiza twagezeho tureba gukorana ubushishozi tureba umukandida watugejeje kuri byinshi byiza dushobora kubakira kugira ngo tugire iterambere rirambye rero navuga ko hari ibikorwa bitandukanye twagiye dukora mu minsi yabanje harimo nko kwitabira gahunda zo kugira ngo tujye ku marite y'itora tuzabashe gutora ikibazo cya mbere noneho ibyangombwa byuzuye byose kugira ngo tuzabashe gutora umukandida utubereye umukandida twifuza yatuyobora urubyiruko rw'u rwanda ibyo mwifuza mwebwe ni ibiki muri makeya kugira ngo twakire n'abandi mwifuza ko umukandida yabagezaho ku mukandida ku mukandida ibyo mwifuza ko yabagezaho
mu by'ukuri reka wenda mbere nko ku rwego rw'urubyiruko umuntu wa mbere twifuza ni umuntu ubasha kudufasha gutunga kugira ngo tugire tube dufite mbere na mbere tugire inzira y'iterambere rirambye tugire ubukungu ariko kandi tubutunge tunatuje tugumane umutekano uwa mbere dukeneye ni uzadufasha kugira ngo nk'urubyiruko dushaka gusigasira ibyo byose bimaze kugerwaho azadufashe dutuje dufite umutekano noneho muri wa mutekano tugire iterambere rirambye n'urubyiruko hashingiwe no ku mahirwe ahari amahirwe azakomeza yiyongere kuko amahame menshi n'ubundi yagiye atugeraho noneho bizakomeze numva rero ukomeye cyane niwo nguwo niwo nguwo dushaka kugira ngo nk'abanyarwanda dukomeze tugire ubwo bumwe bwacu dukomeze tugire demokarasi amajyambere yiyongere kuko n'ubundi akomeze yiyongere kuko n'ubundi twari turi mu nzira yayo y'uko bari kugenda ndagushimiye cyane n'itanga uvuze icyerekeranye n'umutekano ugushije no mu rya gerard sankara haburanimana gerard sankara haburanimana ugize ati icyo nohanura urubyiruko rwo kwirinda gukoreshwa mu gutoteza cyangwa se mu gutera ubwoba abandi mu bihe by'amatora umunyagihugu agatora icyo yishakiye nawe rero turamushimiye uyu nguyu gerard nibutsa abatwumva ko murimo kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na eugenia mukankusi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga nyine ku ruhare rw'urubyiruko mu matora amatora ateganijwe mu rwanda mu kwezi kwa munani nk'ugarutseho chantal chantal tumukunde nk'umwe mu bahuza bikorwa b'urubyiruko wumvise ko bavuga ngo urubyiruko rw'abakobwa ni benshi benshi barimo kwitabira amatora watubwira impamvu abakobwa bari barimo kwitabira ibikorwa by'amatora kurusha abahungu niba hari icyo biziho wumvise icyo nakubajije tubwire muri makeya hanyuma tubone guha undi muntu ijambo
by'umwihariko yenda ntabwo namenya impamvu neza ariko icyo nzi ko ni uko nabo ubwabo bigiriye icyizere niyo mpamvu bakwiriye gukurikirana ibyo bikorwa kugira ngo nabo bazamenye koko bakwiriye gutora rero no muri kwa kundi tubamoborayizinga cyangwa tubashishikariza ibyo bikorwa tubona ko urubyiruko rw'abakobwa nabo bamaze kumenya agaciro kabo ko bakwiriye kuba aho abandi bari ndetse bakagira uburenganzira bungana rero natekereza ko ari uko bamaze kumenya uburenganzira bwabo ndetse icyo bakwiriye gukora
urakoze reka duhe umwanya na tuyisenge claude hari icyo wari ugiye kongeraho
hari mugenzi wacu wari uvuye ku murongo wambwiraga ko mwaza kumusubiza ni manzi bosco manzi bosco
ni manzi bosco
ariko nanone bitewe n'ibibazo nagiye nkurikirana hari icyo nashakaga kuvuga cyane cyane kuri icyo ba mugenzi wacu bavuga ko mu byo tuvuga dutera ubwoba abandi bakandida niba dukurikiranye neza twasobanuraga ko urubyiruko rusobanukiwe ninde mukandida wabo bagomba gutora n'impamvu bagomba kumutora bitewe n'uko basobanukiwe neza ese umukandida cyangwa umuyobozi w'igihugu agomba kuba ari muntu ki ufite icyo akwiriye kubagezaho kugira ngo rero ibyo twavugaga ni ingero twagiye dutanga z'urubyiruko rumwe duhagarariye bagiye batwereka ariko bifuza ko n'uwaramuka abaye umukandida mwiza ari uwasigasira ibyagezweho ndetse akareba n'ibindi bikwiriye kuduteza imbere rero nkeka ko ariyo sanse twavugiragamo birumvikana birasobanutse rwose murakoze cyane uravuga ko bosco hari ikintu yifuzaga kongeraho amasaha ko agiye turabasha kumubona igihe kirimo gusa ni isaha imwe gusa dufite ariko reka turebe ubwo niba haboneka turamuha akajambo ka nyuma urakoze cyane tuyisenge claude turi kumwe muri makeya cyane kubera ko igihe kirimo kudushirana
nkurikije ibyo abandi bagiye bavuga turi kumwe nka gahunda ku rubyiruko mu bijyanye n'amatora bakagombye kureba twese cyangwa tukagombye kureba ikijyanye n'amatora mbese perezida yakagonde ese ni ikihe yaba yakoreye urubyiruko nk'ubu tuvugana ngende mu karere ka rutsiro mu bijyanye na modo village yego
ubwo ni ukuvuga ngo muri modo village tuba twubakira abaturage amazu bagomba kubamo
ni imidugudu
ni imidugudu tuba turi kumwe akenshi n'urubyiruko byo kuvuga ngo bakagombye kujya mu makoperative n'ibiki ahubwo urubyiruko twakagombye kugenda aho ngaho
kugenda hagera gute telefoni yawe irimo gucika
irimo gucika ariko komeza
bakagombye kujya bagenda aho hantu hari amashansiye hari ibikorwa remezo runaka bagafatanya n'abandi mu gushakisha amafaranga batagendeye kuri ibyo kugira ngo bakagombye kubafundira amagurupe runaka ngo za bidiyefu amaboko mu mifuka nk'ubu abenshi rwose mu by'ahantu ndimba mbona ari urubyiruko kandi bari gushaka amafaranga noneho kapito ntoya rubonye rukabasha kuyibyaza umusaruro ndagushimiye cyane rwose tuyisenge claude n'abandi mwese twari kumwe jean bosco nyemazi ntabwo tubashije kumuhamagara igihe kirashize ariko kandi na telefoni ye twakomeje kuyigerageza ntiyacamo mbashimiye mwese rero rubyiruko n'abandi mwese twari kumwe kuba mwateze amatwi mukaba mwaduhaye ibitekerezo n'inama mutubwira uko iwanyu byifashe mu myiteguro y'amatora ngashimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma nelson rops afatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mwitegure neza amatora